Another sad news as Davido meets another best friend Obama. Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. My country people na sad news. Obama BMV is dead, guys. Today being the 29 of Jul June 2021, guys. Na him they just the talk and now now say obama don rest in peace in fact eh, this na very sad news for everybody according to wetin people talk, dem talk say e no sick e just get slight headache and the next thing dem talk say e no fit breathe again so on this video na go dey see how dem take rush am go hospital and all at the end of the day my people he lost the battle. Oh my God, what a life, guys. This life is short. This life, eh? Nothing day this life. You know, this is why I the always they talk and say, maybe we embrace one another. Imagine, guys, somebody will be saying no sick, they very, very fit just because of small headache, guys. At the end of the day, like play, play, like play, play, guys. Then talk, say in, they shout, say in, get headache. So they come now rush am to hospital. From hospital, guys, now they declare and say he don't already die in fact guys now very shocking news Where we say it e just go viral now inside the social media everybody they drop the picture of this boy They write a very painful words like this comment where they talk come so he say bro until we meet again to part no more continue to rest in peace. As I see you on this car, lying there lifeless. In fact, I don't know what to say. Now, so this on top. Why Davido cry his eyes and say, Oh my God, Obama, where are you going? Obama, we didn't say it this way. This now how the video take shout. In fact, everybody just they cry, guys. In fact, now real sad news. I just want to say my condolences to the family of this young guy. In fact, eh, death, eh, you know, doing well at all at all. This kind young guy full of life. This now very paddy paddy guys to Davido where e be say then they travel together for the past some days now guys if una dey follow up with the post of davido una go see say all of them dey together him and davido dem be best friend for life guys what is going on and this na the question wey everybody dey ask say wetin dey go on this na the fourth friend of davido wey dey rest in peace so this one e get as e be in fact eh, i don just know may god almighty just console the parent this is just too touching imagine guys somebody wey dey full of life somebody wey be say e no dey sick this afternoon guys dem just talk say im talk say im get slight fever and also before you know they, they take him to the hospital guys before you know they said he don't give up my god unbelievable so na so people dey take dey die so i can't i no fit believe say this guy don say he don rest e don rip oh my god what is going on Oh Jehovah, may his soul rest in peace. You know, may God Almighty console his family. This na really sad news, guys. In fact, guys, I just have to say God Almighty knows the best. I just want to say may God console everybody, both in friends, everyone when he leave behind. This is so sad. May God console his parent because he's just too young to die. You know, in fact, eh, I don't even know what to say. It's so touching, guys. So God Almighty know why it happened like this. So guys, eh, I'll see you all on my next video. Until then, have a nice day and a good night.